baabu fadli suxuuri baaba sadarkaa hiraabbatuun qabu keeysatti kaayamtu suhuur obboratu yookaan hiraabbatu ta yeroo hiraabaa san gaa kun halkan gara boodaa san wata'akhiirihi ammas baaba booda'aansuuti hiraabbatuu kan wata'akhiirii isa booda'aansu maa lam yaksha waan in sodaatiniin xuluuca alfajri bahiinsa fajri bahiinsa fajri waan in sodaatiniin maayyi achi aansuya maayyi sahabdonni زيد بن ثابت حديث نور هم بينو إيغاتي هرابت صلاة صبي إدو يرون سن دقيقة حقم جنان حق آيات شنتم وقف قرآن جد آيات شنتم هرابن حق صلاة صبي سنة صبي صلاة إدو آيات شنتم جد آيات شنتم دقيقة حقم إني قرآنم دقيقة شني قرآني آيات شنتم سورة تبارك أما آيات صدوما isirratti yoo takka itti daballe suuraa lamii sammee ayaata daqiiqama kudhan godhaase kudhanuma jechuudha hiraabbattee daqiiqama kudhan akkasuma ta'a rasuul عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا هرابدا هرابدا يوكان أبوردا رواية إمامني البانين صحيحة مواردها كيس صحيحة جئين كيستي ولو بجرعة من ماء أصو غريجي تكت بشان الإن تات هرابت ناجة شجر هذه من صحيح صحيح موارد كيست إمام الباني صحيح جئين أصو غريجي بشان تكالي قدير ويدي يو هرابا نياد أبو insingi gaadha maaltu na oowwa maaltu tahaa miti giriici matakka illee taatu giriici godha فإن في السهور مالف جريج تكلي جريج قد أوان جنو بره رابطو كان كيسة تهادا بركة بركة كيسة جل جل رسول بركة قبض هرامني بركة قد كيسة جل سواب قبا بركة قبا وان أجائب كيسة جرا سومني كين نفك أهل كتاب اللي واني غرغر قدو هرابا كان يوكان سومنا يهودتي ونصارتي والنور فكاتا إسان هرابتان lolloqii galgala afaan gisee furanirra haga galgala bor afaan furanii waliin akkas sooman akkas sooman magribarraa ga magribaa sooman dubbiin jajjaba duuba keenna yoogaa ati ka galgalaa kana dhawatteetuma didde soomana isaaniitiin walit galle متفق عليه وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال من حديث زيد دفه تسحرنا هرابن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي وجه هرابن جل رسول ربي وجد رسول لك إن أكا إني حسن الأدب في العبادة توبة إني عبادة كيست ناموس غاري قبل الصحاب دو توجين هرابة قول رسول كولا الدسينة صفة الجلال صفة الكمال جئيغا كسلا دوكة رسولا كولا دين دوكان sifatu jamaaliif sifatul kamaalillee gizee jiran gaduma bahee biyya kee taa'e ummata wajjin afaan fura laan rasuul ajaa'iba bara duuba nu wajji hiraabbate jetti kunu sahabdichi argee himee bara summa qubnaa eeganaa dhaabbanne ila salaati gama salaata subii itti dhaabban salaata subii itti ol dhaabban yoo amma inni hagana hime qiilani jedhameen amma anastu jedheen jechatu jira kam kaana hagamta himee beeynahuma idduu hiraabatii fi idduu salaata subitti hagamtu tahee jedheen riwaa bukaarii keeysatti anastu akkana jedheen jechatu jira ammoo anasii kanallee namni biraa isa gaafatee qataadan anas gaafatee jira duuba qaala ni jedhe zaydiin kun yoo anas gaafate qadru kamsiina likkii kamsiina shantamaati aayatan gama aayaata iddu jireettii taatee ta dheertuun tahin ta gabaabduun tahin iddu jireettii aayaata shantama likkii hagas qara'aniya likkima hagas qara'ansanii qataadan gaafa anas gaafate qulnaa lizaydi gaafannee zaydi akkana nuun jedhe jedhee hima inni bakka biratti takkumaya hagasuma likkima daqiiqaa kudhanii jechuu hagasuma daqiiqama kudhan takka salaata sub'iitiif hiraaba hedduu dhiisan jechuu rasuulli salawaatu rabbii wasalaamuhu alayh agasuma dhiisanii akkasitti gaa namni achi birallee dabarsee yoo tokkoon keeysan afaanii weelkaa qabaatee isaa waa dhugu jirutti azaanan hin dhiisinii haa fixatuu jedhe rasuulli hagasan fixxeetuma giiggoote ruuhii tee bira dhinan biftu azaanan jetteen tutuftu hagas giricuma goote soommana niyyatta jechuufirra haa azaanan ile giric gootetuma hagas gaffixxee eega hagasuma jettee ruuhiin gaa qari ah osoo jettu oolanii bara waan garii yoo jaalattu yoo sitti azaanan ah akkana jiru dhiisa so akkan jenneefi shari'aan hayyama goote in anaannanitiin hagas fixadhu azaananillee jette laan suma azaanan ifirra fixatta wal'inaa'u fi yadi ahadikum jedha haala harka tokkoo keeysanii keeysa weelkan keeysaa waa nyaattan yookan dhuydan jiru hagasima fixatan laan si akkana qabatee si jiru yoo sitti azaanan ta baastaagaa eegana danfisanii fidan sani san ufumarraa firraa biraa soomtoomaa wanni gootu hin jirtu sireerra yoo jiraat weelkaa harkaan qabuu mire hadiisichi sharxii godhe yoo mu'azziniin azaane wal'inaa ufii yadi ahadikum jedhe weelkan tokko harka keeysanii keeysa jiru giriij gadi haa godhu yookaan hagas dhudha'ee gadi haa dabarsuuti fuudhaa guddisee gaa fuudhaa akka mataa hoolaa geettu san hagas yoo gad dabarse umaame etaa akka mataa hoolaa dilbiisan وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي تف تهجر جد عبد الله بن عمر كوني مؤذنان للبو لمت إساف تهي رسوله riwaayaa beekamaa ta imaamni albaaniin sahiiha jedheen aisharraa ta odeeffamte rasuula rabbiitiif mu'azzina sadiitu tahe jechatu jira bilaalifi abbaa mahzuuraa saniifi ibnu ummi maktuum sadii qaba rasuulli asitti ammoo lama qaba jechatu odeeffameya duuba riwaayaa tana lamaan akka itti ciraaqiin jam'ii godhe warra lama ka jedhu kun mu'azzina lama ka madiinatti walgaye baane jedhan ka madiinaa baane namni sadi jedhe ka makkaatti azaana'aa ture san abbaa mahazuura'a itti dabale abbaa mahazuura'a itti dabale jedhan sadi lamii madiinaa tanaaf ka makkaa san riwaayaa biraa keeysatti ammas tasanannisii abbaa daawwee keeysatti da'iifatu jira inni mu'azzina afraffa sa'ad alqurazi ka jedhamu inni madiinatti azaanee riwaayaa jettu akkasuma ammas ziyaad binulhaaris assadaa'i innis rasuulaaf azaane riwaayan jettu tana anna aka sadaa'i adana aka sadaa'i kanat azane waman adana faho yuqiimu jedhee rasuulli akkanatti ka inni hime suni daciifa jaami'i keeysatti imaamni albaaniin daciifa jedheen sadima kana mu'azinni beekamaan tahe jechu ka yeroo mu'azina dhabangaa a azaanu kun hin laalamu kun hin laalamu sadiisan duuba bilaalun tokko bilaal wa ibnu ilma ummi maktuum ilma haadha ija bal'aa sani namni bal'aa jechuu ilma haadha bal'aa haadha bal'aa jedhanii haadha isaa yaaman haadha bal'aa haadha bal'aa jedhanii yaaman as dura qisaa takka isinitti himeemi bal'aa kanarraa isinit haasa'e nam tokkotu jaartiin takka ganamuu gizee irra baatu inni bal'aa gadi baheetuma taa'a kanarra akkanuma marcumaa kaatee gaa warra baadiyyaa sanni beeytanii taa'a jaartiin gizee bira baatu maraa ballicha salaamu aleykum jettiin borillee yoo dhuftu ballicha salaamu aleykum jettiin gaaf kaanii dallaneetu yoo isiin siin jette namni biraa gorsee hanga dandeettu natu yoo isiin koortii si geeysitellee ragaa sii baha kabali jedheeni bar ana yaamadhu jedheen duub looyarri kee ana guyyaa marroo yoo isiin irra dhuftee ballicha jettettu magaadeena namni ballaan kun akka malee waa dhawaa bar bakka ija dhoowwe harkatti kenne yah yoo godhe lafat dabarsa in iyyan ni qaban koortii wal dhiheessan gaa namichi kun kasii dubbadha jedheen dhufe bar dhufe gaahi yaartillee nama baafattee ballichillee looyaara isaa kana fidatee dhufa nam yoo dhufanii akkasitti amma dubbii murteeysuuf yoo deeman looyaara isaa kana dura dubbate jedhan salaamu aleykum jedhe jedhan warra waa himatuu dhufee fi ka himatanii fi ka ammas murteessuuf as taa'ulleeni salaamu aleykum jedhe jalaa qaban ammas irra deebi'e namni waa kassasuu dhufee fi ka kassananii fi ka murteessuu dhufes akkam ooltan akkasuma jedhe amma akkan sadaffallee afraffallee ol irra deebi'e amma jaajillolee dullaa isaa sallafat darbee kanumamaa asii qaaqaa ooltaati jechuma kana jennaan wanni koortii nu fidee tanaa jedhe duraanu jecha deddeebi'e kana wanni jaartii tana har'a koortii fideeyyu tasi aarsite tana wasi dha'ee jedheenan tana jedheen ganamuu yoo irra deemtu balla balla balla waggaa tokko jettiin sihii kanaayyuu kunoo ka yeroo sadi an salaama si gaafannaan burrisa guddaa kee madoosha darbite innin du'aa jedheeni ban murtiin godhamteef akkasi abboo eenyirde deemaa galaa jedhan illaan tuuba nama tokko waan inni qabu yoo hahaasawan hamtu hamtu balla jennaan gaagaaf kaansi yoo sitti dallane akkas godhe rasuulli laa taduumu nazara ila almajzuum jedhe nama juzaama qabu fa'a laalcha keeysan gama isaan dawwaamsinaa jedhe nama barasa qabu ka juzaama qabu ka waan adda addaa qabu hadii sahiha ibnu maajaha keeysatti laalcha gama isatti heddumeeysinaa jedhe irdhuu nama nafarraa qabu tokkollee ilaalan xiqquma kana laalteetuma irraa ija achi qabachuu qabdu yookaan yoo ati akkanan laalte maal na laalta jedha gaagariin nya si godhun mala laal waan ati isa eeybessuuf diqqeessuuf deemtutti fakkaata gariin ka ammoo akkas hin jarjarrellee yoo taate irdhuu tiyya tanaaf akkanan na daawwata jedhee qalbii caba laal shari'aan teenne tana lachuu irraa nama baasu nama juzaama nama dhibee takka takka ta akkasii qabu iyumarraa qabadhaa jette xiqqoo mijaan dhawaniituma achirraa sirraa qabatan tuuba mu'azzini lama qaba ballaan kun duuba qissaa isa nuu fide faqaala rasuulullaahi sala allaahu alayhi wasalam rasuul akki jedhe inna bilaalan bilaaliin kun yu'azzinu ni lallaba bileeyliin halkan keeysa lallaba halkan ka'ee lallaba in azaana duraa jechu halkan keeysa subi'iif azaana lama azaanun ni jira osoo waqtiin isaa hin geenne salaanni biroo tokkon osoo waqtiin hin geenne lallabama subii malee akka namni janaabaa qabu dhiqatuuf janaabaa dhiqatee qophaa'ee yeroo bal'oo takka harka argatuufi halkan keessa lallaban fakuluu nyaadha washrabuu dhugaa yoo inni lallabu san takka dhoowwa miti halkani hattaa yu'adhin haga lallabut ibnu mucaan ummi maktuubin haadha bal'aasun mucaan ilma haadha bal'aasun haga inni lallabut ifirra nyaadhaa jedhe rasuuli قال دوبا ابن عمر نجد ولم يكن انتان بينهما ادو اذان بلال في كعلم هذا بل اكن ادو انتان الا ان ينزل هذا بلال قد بؤمله ويرقى الكرومل هذا علم هذا بل اكن الكرومل يرون تكنوا ادو انجرتو جد ما الجتشو اكيكو ما الجتشو اكيكو توبا isii tana warri didu warri jam'ii godhu jam'ii godha warri didu ammoo isii tana nima didaaya isii tana warri didu ni dida warri ammoo wayyeessu ni wayyeessaaya ibnu umnu maktuud yu'adhinu bileylin fakuluu washrabuu hattaa yu'adhina bilaal jechuutu jira tanaa wal dhabdutu jira ilmi maktuum kun duraan halkan keessa azaana jedhani haga ijaan dhabiniin durat bilaal bariisaa azaana amma bilaal halkan azaanata jettuu sun waliin dhabdu hanga ilmi maktuub ijaan dhabiniin duratti namni halkan azaanu ilmi maktuumi eega inni ija dhabe bilaaltu azaane jedhanii akkasit adda qabaniya إذا أذن ابن مكتوم فكلوا واشربوا هذه ابن صحيح كنز وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا صحيح موارد كيستي صحيح جد أميت جرايا توبة هذه سيتش بريدة أما إدو كون القرؤ تفيكون قبؤو جتشوتا أكي جدا بلال كون قبل فجر أذانه ويتربص نتر جدا بعد أذانه للدعاء azaanii achi gubbaa tura jedhan eegana fajri eega jedhan faidaa qaaraba xuluwaahu yoo inni fajri bahutti dhihaate nazala gadi bu'ee faakbara imna maktuubin fata'ahaba bixahaara wagayrihaa summa yarqa ittiimee xahaarfatee kun ol koraya ويشرعوا في الأذان في أول طلوع الفجر ثم جاء عند ابن حبان في صحيحه akkanatu jira jedhanii warri warri riwaayaa jecha sahabdichaa kana wayyeessu akkana jedhanii bilaaltuu ol koree azaanee du'aa'ii godhatachi gubbaa gadi bu'uu jedhan xuluu'a fajritti yoo dhihaatte gabbu'e kaan ballichatti himee ballichillee waddaatee ol koraa jedhan akkana ammoo warri gariin ziyaadan maaji'iituun mudraja fil hadiis jedhan shaazi leysa bisahiiha لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم هذا ستنيات أدوغا جدني توبة يرو هدو دو تنجر جتشو كنتي فهذه جملة ضعيفة شاذة لا عمدة عليها تنير كانو جدنتان شاذي تماييتني أكنت دربني وري ويس ومو أكستي ويس كانت الدانقبني وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وندو صومنا كنتي في وصيام صومن أهل كتاب يهود ونصارى الدباسا وندنوا باسو أكلة السحر نياتا السحر هرابة الدنوباسا الفصل الدباسا وندنوا باسو duuba maaliif maabeeyna siyaamina keenna soomana keenna ka muslimtootaatiif siyaama ahlil kitaabi wanni addanuu baasu aklatu sahritu addanuu baasaaya santu gargar nuu godhaa jechutu jira isichi hadiisa muslim sahiiha سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك